Ele, Nejmi de América. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa mbere itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo mu mpera z'indwi irangiye niho hatanguye inama y'umwiherero ku bategetsi bakuru mu rwanda perezida kagame asaba abategetsi gutandukanya inyungu zabo bwite n'inyungu z'abanyagihugu ibintu mwangiza ni iby'abanyarwanda ni iby'u rwanda ntabwo ari ibyanyu abantu bakora ibintu ku giti cyabo bibareba ku giti cyabo ibyo ntabwo bindeba nta n'ubwo mbikurikirana ariko ibintu bijyanye n'igihugu ibyo byo rwose ayi poromisi turabipfa uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame imbere ko dushika kuri iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru tubafitiye zo mu karere k'ibiyaga binini reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli abantu bashika kuri cumi na bane barapfuye abandi barenga mirongo itatu barakomereka ejo ku munsi w'imana ikinshasa ku murwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo igihe ikamyo yaseka imodokari n'abanyagihugu bagenda n'amaguru nk'uko amakuru atangwa n'igipolisi yabishikirije abayibonye bavuga ko iyo kamyo yacitse ifire imbere yo kwirara muri izo zindi modokari kandi ko bapfuye bashobora kuba barenga abo cumi na bane ishyirahamwe mpuzamakungu oni rimenyesha ko muri kamerune abanyagihugu mirongo ibiri na babiri barimwo abana cumi na bane bishwe mu ntara ivugwamwo icongereza abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu begeka ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu ku basirikare ba leta ya kamerune umutegetsi w'igisata cawo kijejwe imfashanyo oca muri ako karere ko mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu yaremeje ko ubwo bwicanyi bwabaye ubwicanyi bwo ku munsi wa gatandatu bwakurikiye amatora yo ku itariki icenda z'uku kwezi kwa kabiri nayo nyene yabayemwo ubundi bwicanyi bwagirijwe ku ruhande rumwe abiyonkoye ku butegetsi ahandi naho ngo nabajejwe umutekano umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo ejo ku munsi w'imana niho yarangiza urugendo rwiwe muri senegale aho yaganiriye n'abategetsi b'ico gihugu ku ruhara rwa leta z'ubumwe za amerika mu bibazo by'umutekano muri afurika uru rugendo rwabaye mu gihe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika buri mu mwihwezo w'ibikorwa buriko burakorera kuri uyu mugabane wa afurika pompeo yashikirije ko hazoba igabana ko batazovanwayo bose pompeo atekanya kubandanya urugendo rwiwe i rwanda muri angola aruherahereze i addis abeba muri etiyopiya
washington ijwi rya amerika
ibitigiri by'abanduye umugera wa korona canke kovide cumi n'icenda mu yandi majambo mu gihugu cy'ubushinwa gushika kuri uyu wa mbere byarenze ibihumbi mirongo irindwi mu gihe indege zibiri zuzuye abanyamerika bari bugaraniwe mu bwato mu buyapani naho nabo bariko baratahuka muri amerika mu ntara ya hubeyi aho uwo mugera watanguriye abantu barenga ijana bavuzwe ko bapfuye bica bishikana ku gitigiri c'abamaze gupfa cababa igihumbi n'amajana umunani mu bushinwa bwonyene ariko ibi bitigiri bishobora kwiyongera umwanya n'umwanya umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms tedros adenome gebreyehusi yashikirije ko bigoye kumenya inzira ico kiza kizofata wemesi yashikirije ejo ku munsi w'imana ko yahamagariye amareta kuzarashikiriza abanyagihugu babo ububi bw'uwo mugera ariko batarinze gucibwa ivutu mu gihe ubushinwa bwaheruka gushemagizwa ku kuntu bubyifatamwo hamwe n'utwigoro burimwo two guhagarika ikwiragira ry'uwo mugera oms iracasaba amakuru y'ukuntu ico gihugu gisuzuma no kumenya nyakuri abanduye perezida wa irani hasani ruhani aremeza adakekeranya ko perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump atazotanguza intambara na irani muri uyu mwaka w'amatora muri amerika ruhani yabishikirije ejo ku munsi w'imana aho yavuze ko iyo ntambara yotuma perezida trump atakaza amahirwe yo kongera gutorerwa manda ya kabiri mu kwezi kw'icumi na kumwe amerika yagiriza irani gukora ibikorwa by'iterabwoba no kurishigikira nayo irani ikagiriza amerika gusangangura ubutunzi bwayo no gukokeza intambara mu karere k'abarabu ko mu buseruko bwo hagati
washington ijwi rya amerika umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ejo ku munsi w'imana niho yatangura urugendo rw'iminsi itatu muri pakisitani yasabye amakungu gufasha ibihugu bibandanya guha indaro amamiliyoni y'impunzi zavuye muri afuganisitani guterres ari muri pakisitani kubonana n'abategetsi baho mu gushyikira baho aho ashikiriza ijambo kuri uyu munsi wa mbere ahaba inama mpuzamakungu y'imyaka mirongo ine oni ifasha impunzi zo muri gihugu ca afuganisitani abasirikare ba leta ya siriya ejo ku munsi w'imana barigaruriye ibice bitari bike mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya idiribe hamwe n'intara ya arepo ni mu ntambara zigamije kwigarurira ibice byose bimaze imyaka hafi umunani biri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi bwa siriya ishyirahamwe ryo muri siriya riharanira uburenganzira bwa muntu ryishinze gukurikiranira hafi iby'izo ntambara ryashikirije ko gutana mu mitwe gukomeye kwagaragaye ejo ku munsi w'imana iyi mirwano ibaye inyuma y'iminsi ibiri inteko za leta ya siriya zongeye kugenzura ibarabara rikomeye cyane risanzwe rihuza umugwa mukuru damase hamwe n'ubumanuko bw'intara ya arepo mu buraruko
urakoze yawe yisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abanywanyi b'umugambwe senel bemeye mu ikoraniro kaminuza ryejo ku munsi w'imana agaton rwasa kugira zo kwitoze mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka ni inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi bayo mu burundi musomerwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe senel ryabereye mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura intumbero yaryo kwari uguhimbaza umwaka urangiye umugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro no gutora umukandida azoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije umushingamateka agatongwasa arongoye uwo mugambwe yemejwe n'abagize amakomite makuru y'umugambwe mu ntara kugira azobaje imbere mu matora y'umukuru w'igihugu ahejeje kwemezwa mu ijambo rigufi yashikirije wasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaneguye ingene hari abaje mu matora badatahura intumbero ya demokarasi rwasa anagabisha abo bose bafise intumbero yo gutoba amatora iyo abatware bitiranije demokarasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe bituma igihugu gitwarwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo ubugumbe agahotoro kudatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo mu gihe rero twimirije amatora biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba ari byo bibereye aho kurondera ko abarundi bumva mu bihe bigoye igihugu cyacu kirimo icyo twabwira mwene abo bantu rero kumbure batinya ibyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza iby'igihugu ni uko abarundi n'abarundikazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi yonasuzuguza igihugu cyacu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe seneri ribaye mu gihe abarongoye uwo mugambwe badasiba gusemerera ko abanywanyi babo batotezwa bagafungwa mbere no kwicwa bakicwa uwagiye guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu yiyamiriza abagifise mu mutwe ivyo kutihanganirana nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu tugiye kwinjira nyezina mu ihiganwa ry'amatora ivyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu burundi bwacu abiyumvira ingimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise nibateshwe bate kuko igihugu cyacu ntigikeneye ingufu zo gusambura no kwica ahubwo gikeneye ingufu zishyizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cyubakirwe ku mushinge w'amahoro bityo iterambere rirama kandi rya bose bishinga imizi koko umwe umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi cyangwa kubaho nabi nta n'uwaremewe gutotezwa gusuzugurwa kurenganywa nk'uko atanuba ufise uburenganzira bwo kugira nabi abandi umushingamateka gatongwasa afise akama atera abatware n'abajejwe ubutungane aba basaba ko kugira abarundi babiyumvemwo bategerezwa gutwarira bose afatira ku bikorwa bibi bikorerwa inyubakwa z'umugambi SNL n'abanywanyi bawo reka ntera kamo abatware barazwa ishinga no kwiyumva nk'abasuku b'abanyagihugu bavavanure n'ingendo yo kuremereza abatwa- abatwagwa ingingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye ku biri n'amabwirizwa n'amategeko asanzwe agenga igihugu cacu nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imburakimazi ziriko ziradusamburira ziduturirira canke zitwononera ingoro hirya no hino mu gihugu iyo turiko dukorerwa ayo mabi yose aho binashika inyankamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi ataho buhengamiye birabugora gutumbereza intahe kenshi na kenshi bugata mu mbuto abahohotewe aho guhasha inkorabara no kuri uyu wa gatandatu imigambwe ibiri ariyo hanake na sendede yaratunganije inama zidasanzwe z'iyo migambwe mu muji wa bujumbura ariko iyo migambwe nta bakandida yatoye nk'uko abarundi batari bake bari bavyiteze yaba aroyize barica akarongoye hanake canke gaspar kobako avugira umugambwe sendede fdd urongowe na leonardo nyangoma batangaje inyuma y'izo nama ko bazoja mu matora biyunze n'abandi munani n'abavyifuza gushika ubu abakandida b'imigambwe n'abigenga bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bagera kuri cumi na babiri
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo ya 02 kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda mu mpera z'iyindwi irangiye niho hatangwa inama y'umwiherero ku bategetsi bakuru mu rwanda atanguza uwo mwiherero ku nshuro ya cumi n'indwi umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yaranebaguye bikomeye kugene abandi bategetsi bitwaye maze abasaba gutandukanya inyungu zabo bwite n'inyungu z'abanyagihugu eric bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru afungura ku mugaragaro umwiherero w'abategetsi bakuru bakoze ku nshuro ya cumi na karindwi umukuru w'u rwanda paul kagame yatinze cyane ku myitwarire avuga ko irangwa n'imico mibi ku bandi bategetsi bakuru yavuze ko iyo myitwarire yakunze kugaragara ariko bagakomeza guhishirana umukuru w'u rwanda yasobanuye icyo abaminisitiri batatu baherutse kuvanwa muri guverinoma bazira abo ni madame diane gashumba wari minisitiri w'ubuzima perezida kagame avuga ko azira kubeshya bwana evode uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ashinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko uzira gukubitira mu ruhame umugore wacungaga umutekano na bwana isaac munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi aha yagarukaga kuri bwana munyakazi ariko anaburira abandi bategetsi bake ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda u- u- ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo ariko kubera ko ari- ni- ubwo ni rwo rwego rwanyuga niho niko niho mu- niko mungana niko mumeze imico mibi ibatesha agaciro mugahabwa ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku bihumbi magana atanu perezida kagame avuga ko bitari ubwa mbere bibaye ariko ko hagomye kubaho guhishira aha yavugaga kuri bwana evode uwizeyimana mwabyemereye iki mwemeraga mwabanaga abantu bari hano ba mu public mugaceceka ntimugire uwo mubwira kugeza igihe kubise umwana akamugarika hasi umwana uri ku kazi ke ubwo mwumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi perezida kagame yanasabye abategetsi gutandukanya inyungu zabo bwite n'iza rubanda ibintu mwangiza ni iby'abanyarwanda ni iby'u rwanda ntabwo ari ibyanyu Ibi- o- abantu bakora ibintu ku giti cyabo bibareba ku giti cyabo ibyo ntabwo bindeba nta n'ubwo mbikurikirana uko buri wese hano yakwipfusha ubusa akagenda akikorera ibyo yishakira aka- bimureba ku giti cye ibyo ibyo rwose ntawe uzansanga naje kubaza umuntu ibimureba ku giti cye Eh, eh. ibyawe biri private ntabwo mbijyamo ntabwo nza kubaza ibyabaye mu rugo rwawe ibyabaye buki ukureba cyangwa aho wubahawe uko wifata ubana nawe ukunda uwo wanga ibyo birakureba ntawe njya mbibaza na rimwe nta n'uwo mbijyamo ariko ibintu bijyanye n'igihugu ibintu bijyanye na public na citizens of this country ibyo byo rwose i promise you turabipfa there is no question about it mu ijambo rya perezida kagame yumvikanisha ko bishoboka ko mu minsi ya vuba hashobora kwirukanwa abandi kuri iyi nshuro anenga imikorere y'abategetsi bari kumwe muri iyi nama y'umwiherero ku nshuro ya cumi na karindwi bwana kagame yibukije ko guverinoma yari irangajwe imbere na bwana faustin twagiramungu utavuganwe n'ubutegetsi bwe itari irajwe ishinga n'iterambere hari nyuma gato ya jenoside uribuka twagira mungu arya n'ubu ngo aracyarwana no kuba perezida imyaka nayo iramujyanye ariko na- usibye no- n'uko bimugoye n'ubundi atazabigeraho ariko na- ari aho buba Hmm? akavuga ko igihugu ari icyabo abandi twese bamwe bari badushubije mu buhunzi ba- it's like abo batwagira mungu n'abandi nkabo twabanaga nabo mu kabineti twebwe ari nka feva badukoreye It's like kuba twaranagarutse no mu gihugu twicaye aho we should be thankful to them that, that, that is the reality ibyo kujya ku mu development ibyo gushaka transformation y'igihugu cyacu kongera kugishyira hamwe kukibara karekare ibyo ntabwo ari ibyabo ibyo bari bya ba- ba- they had outsourced that ibyo byari iby'abagiraneza muri iyi nama y'umwiherero ku nshuro ya cumi na karindwi kandi perezida kagame yongeye kumvikana avuga ku bibazo u rwanda rufitanye n'ibihugu bituranyi by'u Burundi na uganda yibukije ko gufungwa kw'imipaka ya uganda n'u rwanda ntacyo byahombeje igihugu na cyane ko ngo ubukungu bw'u rwanda butabuze kuzamuka kandi igihugu cyari mu bibazo by'umupaka avuga ko abaturanyi aribo bahakubitikiye akangurira ababishinzwe gukomeza kwishakamo ibisubizo kuki se kandi dufite ibibazo ku mipaka how do you explain it ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muri uko gu- gusubiza ibintu mu buryo uko bikwiriye kuba bimeze ubwabyo harimo ubukungu abacuruza gutwara ibintu ku mipaka yacu bakagurisha ibyo ba- bakwiye kuba bagurishayo Eh, aba- aba- abahinzi n'aborozi bacu kuba barabyitabiriye kugira ngo bihaze kuko batagishobora kujya hakurya guhaha ujya guhaha ibyo ushobora ufite mu bushobozi bwawe kubera icyo ubundi Eh? ariko abashatse kutugirira nabi nibo bahombye kubera ko iyo ugiye kureba mu kinyuranyo mu by'ubucu- mu bicuruzwa igihugu gituranyi bahombye hagati ya miliyoni magana abiri na miliyoni magana atatu z'amadolari ariko uganiriye n'abaturiye imipaka bo barakomeza kugaragaza inyota yo guhahirana aba batuye ku mupaka wa cyane kuhuza u rwanda na uganda oya nk'ubu kagame yemeranye nabo bagasabana imbabazi baka- abanyuganda bakaza ino n'abanyarwanda bakajya iwabo nta kibazo byakora bakigenderana na buganda nk'uyu wa hano abintu baramutabara agatewe ntese abaganda bo ntibadutabaraga ni nayo mpamvu bamwe na bamwe nkatwe ubukene buri kudusatira niko nabyita ariko muduhaye mukatukorera n'ubuvugizi ni uko mwadusabira perezida kagame na museveni bakatukingurira umupaka ubuhahirane twari dufitanye tukanakomezanya kuko bwari butwubakiye nahahirage buganda pe ndondabesha nagera buganda nakora iminsi itatu ngakorera cumi na bitanu by'amanyarwanda kuri ubu iyi nama y'umwiherero ibera igabiro ku nshuro ya cumi na karindwi iribanda cyane ku kureba aho u rwanda rugeze mu iterambere no kureba aho rwakwerekeza nyuma y'icyerekezo makumyabiri makumyabiri nawe kwibutsa ko harebwa ku cyerekezo makumyabiri mirongo itanu ni ukuvuga imyaka mirongo itatu iri imbere yagabanyijwe mu byiciro bibiri yanatumiwemo abo mu rwego rw'abikorera ndetse n'urubyiruko biteganijwe ko irangira ku wa gatatu w'iki cyumweru gitangira aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
kubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku makuru makuru makuru y'inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini duhere mu rwanda aho mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira kuri shampiyona yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu mupira w'amaguru mu rwanda ku munsi wayo wa mirongo ibiri aratubwira no ku myiteguro y'ihiganwa rya shan ku mugwi nserukiragihugu w'u rwanda amavubi shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa makumyabiri ikipe ya polisi fc yatsinze heroes fc ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade ya bugesera kuri stade ya kigali i nyamirambo mukura victory sport yatsinze gasogi united igitego kimwe ku busa ikipe ya bugesera fc yatsinze etensere fc ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu nyuma y'uyu mukino umutoza wa etensere fc abdul bizimana uzwi nka bekeni yahise afata umwanzuro wo gusezera muri iyi kipe ntacyo nakora njye nta muntu washyigikiye kabisa nta muntu washyigikiye ndagiye kabisa njyewe nta mesaje naheze abakozi ba etenseri nose ko batazi ibiba mu kipe yabo ntibakomeze bakomeze bafane tubajye baza batuka abantu ku buryo bashaka ariko ntabwo bazi ibibera mu kipe sasa ngo njyewe njye guheka ibyo nta ibyo ntatangije byiza nuko nagenda njye ndi libre njye mfite libre nagenda najya muri Kongo nagenda najya n'ahandi kurasiye ntabwo ngo nzaheke ibyo ntazi yese ninjye urambaza ninjye uzagura abakinnyi ninjye uzishyura ninjye uzakora ibintu nk'ibi ngibyo ndagiye ndagiye kabisa mu wundi mukino kiyovu siporo yatsinze gicumbi fc ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade olamitiye kumumena emmanuel ruremesha utoza kiyovu siporo arishimira uko abakinnyi be bitwaye ni bitatu kimwe navuga ko bampaye byose bakoze ni ugushimira cyane cyane abakinnyi claude basimbuye ko yaje yitwara nk'umwataka nyine icyo twari tumushyiriyemo yagikoze navuga ko nyuma y'umukino wa esi kigali twagomba gukora ibishoboka byose tugashimisha abakunzi bacu kandi baza ko tubigezeho nibaza ko iyi maci duhaye na iratumotiva kugira ngo byibuze tugaruke tuva muri aka karuhuko ikipe tuzahura tubasha kuzitegura neza kubera ko iyo utsinze buri gihe bimotiva abakinnyi ari abafana n'abayobozi mwese na staff kugira ngo nyine mushyire hamwe mukomeze mwitware neza ku ruhande rwa gicumbi fc umutoza kamarade banamwana avuga ko ikipe ye ititwaye neza gusa ngo bagiye kugira ibyo bakosora ibitagenze neza ni uko nyine twatsinzwe iyo umuntu atsinzwe ntabwo biba byagenze neza aragenda agakosora akareba ko ubutaha nibura yatsinda iminsi yose ntabwo ari ku cyumweru hari igihe uno ukina neza bigakunda ejo ugakina nabi bikanga icyo gihe uragenda nyine ugakosora ukareba nibura ngo amakosa yabaye kote defansifu ukareba nibura ko wagira icyo ukosora ukareba ko nibura amacu ukurikiye nawe wayitsinda ku cyumweru nabwo habaye imikino ine ikipe ya apr fc yatsinze as muhanga ibitego biri ku busa kuri stade ya muhanga kuri stade ubworoherane i musanze ikipe ya musanze fc yanganyije na espoir fc igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya as kigali yatsinze marine fc ibitego biri kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya sunrise yatsinze rayon sport ibitego biri ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri wa shampiyona ikipe ya mbere ni apr fc ifite amanota mirongo ine n'umunani ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na polisi fc ifite amanota mirongo ine n'atatu rayon sport ikaza ari iya gatatu n'amanota mirongo ine na rimwe ikipe ya kane ni mukura victory sport ifite amanota mirongo itatu n'ane kiyovu sport ni iya gatanu n'amanota mirongo itatu n'abiri ku mwanya wa gatandatu hari bugesera fc n'amanota makumyabiri n'arindwi sunrise ni iya karindwi n'amanota makumyabiri n'atandatu ikipe ya as kigali nayo ifite amanota makumyabiri n'atandatu ikaza ari iya munani ku mwanya wa cyenda turahasanga marine fc n'amanota makumyabiri n'ane ikipe ya cumi ni as muhanga ifite amanota makumyabiri n'atatu ku mwanya wa cumi na rimwe hari gasogi united ifite amanota makumyabiri n'abiri etensere fc nayo ifite amanota makumyabiri n'abiri ikaza ari iya cumi na kabiri ikipe ya cumi na gatatu ni musanze fc n'amanota makumyabiri ku mwanya wa cumi na kane hari espoir fc ifite amanota cumi n'atandatu heroes fc ni iya cumi na gatanu n'amanota cumi n'atanu ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni gicumbi fc ifite amanota cumi n'abiri tukiri mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi irimo kwitegura irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri shampiyona z'iwabo irushanwa rya shan shampiyona d'afrique des nations mu cyumweru gitaha iyi kipe izakina imikino ibiri ya gicuti yo kwipima ihure na kameruni ndetse na congo brazaville kuwa gatanu w'icyumweru gishize umutoza amashami Vincent yahamagaye abakinnyi azifashisha muri iyi mikino ya gicuti uyu munsi kwa mbere nibwo aba bakinnyi batangiye umwiherero i Nyamata mu karere ka Bugesera uyu munsi kandi ni nabwo hakorwa tombora igaragaza uko amatsinda azaba ameze mu irushanwa rya shani twarimo tuvuga irushanwa rizabera muri Kameruni mu kwezi kwa kane yari Claude Munyandinda i Kigali mu Burundi naho Desire Hatungimana aratubwira ku ihiganwa rya cross country ryabaye ku munsi w'Imana kugira hatogwe abazoserukira Burundi mu mahiganwa yimirije i Nairobi muri Kenya aravuga no ku mupira w'amaguru aho inyuma y'indwi ya mirongo ibiri na rimwe umugwi wa mesaje ngozi ari wo uri mu kibanza cya mbere muri iryo higanwa rya cross country ryabereye mu ikambi y'abasirikare bakoroka mu ndege mu gisagara cya bujumbura ryahuza abanonotsi babaye aba mbere mu ntara zabo mu bigeme ryagiye gutahukanwa na francine niyo mukunzi nayo mu bagabo ritahukanwa na bukuru jean marie dieudonne kwizera arongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu burundi amenyesha ko abanonotsi bafashe ibibanza vya mbere aribo bagiye kuzifashisha mu mahiganwa ya afurika yimirije hariho amahiganwa azohuza amahiganwa y'isi yose azobera i nairobi azohuza munsi y'imyaka mirongo ibiri ibyo bizobera i nairobi kandi tuzobyitaba abo mubonye nibo bazoduserukira hariho amahiganwa yimirije uh, yitwa championnat d'afrique y'abasenior azobera muri algeria hariho ihiganwa twari twiteze kuzokora muri uku kwezi kwa gatatu ryitwa championnat du monde ansar ryobereye mu bushinwa bwaho kubera ya ndwara coronavirus iryo higanwa bararifuse bariciye ku murongo ngira rizoba mu mwaka uza kwizera diodone amenyesha ko kiretse abo bimirije kuja mu mahiganwa ya afurika hari n'abariko baritegura rwego rw'isi kugira bazoserukira uburundi mu nkino za jeux olympique zizobera umwanya wo kuzoduserukira muri izo jeux olympique mugabo turafise n'ibindi vyizero unye francine ariko arimenyereza kugira ngo azoserukira uburundi mu metero ibihumbi bitanu kandi turafise icizero yuko asubira kuzoronka umwanya uburenganzira bwo kuza kuduserukira ariko hariho n'abandi gakeme antoine na eric hamwe na ba thierry na ba onesphore ni abantu twibaza yuko kuva iki gihe gushika mu kwezi k'umunani bashobora kuba baronse umwanya mwiza ubaho uburenganzira bwo kuza guserukira uburundi bwacu muri izo jeux olympique hamwe zoba umupira w'amaguru naho urukino rwahuza imigwi y'abakeba ariyo ngozi city na kanza united imigwi isanzwe ikomoka mu bisagara vyegeranye rwarangiye kanza united itahukanye intsinzi y'igitsina kimwe ku busa uwo mugwi wo mu ntara ya ngozi uri mu kibanza ca nyuma uno munsi ushobora gukorokera mu cicaro ca kabiri naho umumenyereza wayo agifise icizere aho mbere asaba ishako ukubura uburambe mu mahiganwa arivyo biriko birabakorako uwo mu bisanzwe je nibaza ko ukuntu twatanguye uyu mugwi barabizi ukuntu twagiye turatera imbere buhoro buhoro bivanye n'ukuntu nasanze umugwi umeze nibaza ko nabo nyine baraciye ubwenge nibaza ko batota amahirwe ngo bareke kuza barafasha aba bahungu no kubakurikirana ku mamaci no ku maentrenema nibaza ko byose birashoboka kuko nka maci dukinye nibaza yari maci imeze neza nubwo bigenze ukubonye batota ahubwo bandaye bashyigikira umwuga mu zindi nkino zabaye kuri iyo ndwi ya mirongo ibiri na rimwe atletico academy yanganije na lydia ludic sport for africa ubusa ku bundi interstar nayo nyene inganya na lerier igisindo kimwe ku kindi imuyinga vitara mu nkino zo gusubira zitaratsindwa na rimwe yatsinze olympic star yisanze muhira ku bitsindo bitanu kuri bibiri imakamba naho egre noir yanganije na musongati ku gisindo kimwe ku kindi flambeau du centre nayo nyene inganya na rukinzo kuri kimwe ku kindi message ngozi itsinda bujumbura city ibitsindo bibiri kuri kimwe uwo mugwi w'ingozi ucufata ikibanza ca mbere vy'imfata kibanza carimwo umugwi wa musongati wo mu ntara ya gitega desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.